turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu na mirongo itatu na rimwe mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nirinahazwe ababuranira umenyesha amakuru w'umurundikazi sandra muhoza ashobora gufungwa imyaka cumi n'ibiri kubera ivyaha vyo kubangamira umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri mu bantu yagirizwa basaba ko arekugwa bemeza ko ariko azira ubusa dusaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere nta ngabo yari afise zo gutera igihugu ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bo bavuga ko bo baratoye uyu ni maître prosper niyo yankana awuranira sandra muhoza wo mu kimenyeshamakuru ranova burundi iyo nkuru turayigarukako ku yindi migabane naho ubumwe bwa buraya bwaciye urubuga meta imiliyoni amajana umunani na mirongo ine z'amadolari kubera uburyo ikora bijanye n'ubucuruzi ku mbuga ngurukanabumenyi ido n'ido ni mukanya isasa nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishirahamwe ryo guhanahana ibidandazwa mu karere ka aziya pacifique yatanguye imirimo yayo irima ku murwa mukuru wa peru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping bayihuriyemwo mu gihe ibihugu vyabo bishobora kwitegura intambara y'ubucuruzi mu myaka iri imbere ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi biden na shi bazagirana ikiganiro cyihariye ku ruhande rw'iyi nama ya apec ni ikiganiro abanyamuryango muri rusange bashishikariye kubera imigambi ya perezida watowe wa amerika donald trump ikubiye mu ntero n'inyikirizo america first bishatse nko kuvuga ko inyungu za amerika ziza imbere ya byose trump yiyamamaje avuga ko azashyiraho imisoro n'amahoro bigera kuri mirongo itandatu ku ijana ku bicuruzwa biva mu bushinwa byinjira muri amerika abagize apec basanga intambara z'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu bibiri bya mbere mu bukungu ku isi zabagiraho ingaruka nabo cyane cyane ko atari byo byonyine bigarukiraho perezida trump avuga ko ashobora no gushyira kuri makumyabiri na gatanu ku ijana imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva muri mexique nayo iri muri apec apec yashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda igizwe n'ibihugu makumyabiri na kimwe byikubiye mirongo itandatu ku ijana by'umusaruro mbumbe w'isi yose wa buri mwaka na mirongo ine ku ijana by'ubucuruzi bwose bwo ku isi uburusiya nabwo buyirimo ariko perezida vladimir putin ntiyagiye mu nama y'irima usibye Xi Jinping perezida biden azagirana kandi ibiganiro byihariye na mugenzi we wa koreya y'epfo yon suk yeol minisitiri w'intebe w'ubuyapani shigeru ishiba inshuti zikomeye za leta zunze ubumwe za amerika na perezida lula da silva wa brazil mbere yo kugaruka i washington perezida biden azava kandi irima ajye mu nama y'abakuru b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi bigize umuryango witwa g20 izabera muri Brazil kuwa mbere no kuwa kabiri w'icyumweru gitaha thomas kamirindi urakoza hirya nino ku isi duce tuyabandaniriza mu vya israel ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human right watch ryagiriza ico gihugu ivyaha vy'intambara na ndengerabutungane icegeranyo iryo shiramwe rifise icicaro aha muri amerika ryasohoye uno musi kivuga ko abategetsi ba israel akatari gake bimuye ku nguvu abasivile babavana mu vyabo ku bwa human right watch icaha c'intambara iryo shirahamwe ryegeka kuri israel israel ntaho gitandukaniye n'icaha co kuzimanganya ubwoko runaka bw'abanyepalestina baba mu burere israel ibavanamwo batari bushobore kuzogaruka kuhaba human right watch ivuga ko ifise ivyemezo sindamusiga vyerekana ko israel ibikora nkana nka politike yayo muri iyo rapport human right watch iti ibi birikwije kugira ngo bifatwe nk'ivyaha ndengerabutungane ntaco igisirikare ca israel canke ubushikiranganje bwayo bujeje imigenderanire n'ayandi makungu buravuga ku cegeranyo gishasha ca human rights watch gusa mu minsi yaheze abategetsi b'ico gihugu bireguye bavuga ko ibikorwa vyose vya gisirikare vyaco vyubahiriza amategeko mpuzamakungu aha mwomenya ko amategeko yo mu bihe vy'intambara aziririza kwimura umusivile ku nguvu umukura mu vyiwe kiretse igihe inzira yo gukoresha inguvu za gisirikare ariyo yonyene ibisigaye kugira ngo igisirikare kanaka civuna umwasi israel aha ikavuga ko abasivile bose yimuye yabimuye mu ntumbero yo kubakingira no gushika ku nyungu zumvikana za gisirikare human rights watch ibihakana igira iti ni gute leta ya israel ivuga ko ibikora ikingira abasivile kandi hari abo yica bari mu nzira bahunga abandi ikabamijaguramwo amabombe bari mu bibanza yavuze ko vyizewe abandi nabo ikababera intambamyi yo kuronka amazi imfungurwa n'ibindi vya nkenerwa ishamwe mpuzamakungu human rights watch risozera raporo yaryo rivuga ko bidasubirwa ko israel yabaye intambamyi yo gutahuka kw'abasivile bateshejwe izabo kandi vyari mu vyo yategerezwa gukora human rights watch ivuga ko amakuru yose ari muri iyo raporo yayo yavanye mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu bo muri gaza bateshejwe izabo amasanamu yafashwe hakoreshejwe ivyuma vya satellite n'amarapo hatandukanye yakozwe kugera mu kwezi kwa munani ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kino gitondo umuryango umwe bwa buraya waraye uciriye urubuga meta rubarizwamo instagram na facebook miliyoni amajana umunani na mirongo ine z'amadolari kubera uburyo ikora ibijanye n'ubucuruzi ku mbuga ngurukanabumenyi ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya amerika tubaze temistokle mutijima muri iri tangazo komisiyo y'uburayi yavuze ko meta yahanwe kubwo kurenga ku mategeko y'uyu muryango agenga ihiganwa mu bucuruzi ibyo iyi komisiyo ivuga ko meta yabikoze ibohera serivisi z'amatangazo yamamaza ibicuruzwa ku isoko ry'urubuga rwayo rwa facebook gusa ikanashyiraho amabwiriza arimo amananiza atemewe mu bucuruzi ku bindi bigo bitanga serivisi nk'izo zo kwamamaza ibicuruzwa kuri interineti ikigo meta cyavuze ko kizajuririra uyu mwanzuro ariko hagati aho kizubahiriza ibisabwa kandi kikagira bwangu mu gushaka umuti ku bibazo byagaragajwe icyemezo cya komisiyo y'ubumwe bw'uburayi kije nyuma y'imyaka ibiri ishinjiye isosiyete rurangiranwa mu by'ikoranabuhanga yo muri amerika guha urubuga hahiro rwayo rwitwa facebook marketplace uturusho tutemewe mu bucuruzi binyuze mu guhuriza hamwe serivisi zarwo n'iza facebook nk'urubuga nkoranyambaga mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo umuryango w'ubumwe bw'uburayi watangije amaperereza ku myitwarire inyuranye n'amabwiriza agenga ihiganwa mu bucuruzi yavugwaga kuri facebook nyuma mu kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri uyu muryango wagaragaje impungenge ko meta irimo guhuza urubuga hahiro rwayo facebook marketplace rukora ibikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa n'urubuga nkoranyambaga rwayo rwa facebook facebook yatangije urubuga hahiro marketplace mu ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu ndetse nyuma y'umwaka umwe ruhita rwagurira serivisi zarwo mu bihugu by'i burayi umwanzuro wa komisiyo y'ubumwe bw'uburayi uvuga ko meta ihatira abakoresha urubuga nkoranyambuga rwa facebook gukoresha n'uru rubuga hahiro rwa facebook marketplace mu buryo butemewe icyakora meta yivuga ko iyo ngingo yirengagiza ko abakoresha facebook bashobora kwihitiramo gukoresha na marketplace cyangwa bakabireka ikigo meta kivuga ko komisiyo ivuga ko urubuga hahiro marketplace rushobora kuzitira ukwaguka kw'izindi mbuga hahiro ngari zo kuri interinete zari zisanzwe mu burayi nyamara ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hari ikiburwo rubuga rwakoreye abakeba mu by'ubucuruzi ibigo birenze ku mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi agenga ihiganwa mu bucuruzi biba bishobora gucibwa amande angana n'icumi ku ijana by'amafaranga byinjiza ku isi ijwi rya amerika amakuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yacu tuyahere mu rwanda bamwe mu bigeze gufungirwa mu mabohero atandukanye muri ico gihugu bemeza ko bakorewe ihohoterwa ririmwo ibikorwa bibatera isoni tubisigure ko rero muri no nkuru ya erike bagira ubusa muza kumva amajambo ashobora kutaryohera ugutwi kwanyu mu nkuru ijwi rya amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu kinyarwanda hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa kigali bita gutanga ikizamini ku binjira bwa mbere muri gereza abacungagereza nabo iyo gahunda bagihita gushyira ku gitiyo muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu ha bonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza bwana jean dodier ihora habona amazu amezi asaga atandatu afunguwe yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be murinjira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka ubwo rero iyo umaze kubona aho uryama bahita babajyana mwese ku murongo bakavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizami ubwo rero urumva uba uri mushyashya ntabwo uba uzi ibizami ibyo ari byo babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe uyu wafunguwe yemeza ko utabashije guhita yituma ako kanya abafungwa babakuriye baba bashyize mu kato ka bonyine kugeza igihe bazitumira yavuze ko mu bafungwa barenga mirongo itanu bari kumwe nta n'umwe bagize icyo basanga mu mwanda we ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wawe bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ariko noneho se wamuranye umuntu ukwezi umufite icyo kintu yaba yagikuye igihe cyose namaze muri gereza nta muntu igeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo n'abaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma aribyo mwise gutanga ikizamini uwo ni umuco ni umuco ubara muri gereza gutanga ikizamini bihuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe yego turi imyanya y'ubundi ni ugushyira ku gitiyo uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano uyu yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza ni inkura kubarira ukumva harimo ibisa n'ibigoyi utarabibayemo gupakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno ashaka na mugenzi we barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga kuko ushobora kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga arangiza agahena agashaka mugenzi we urumva urumva buriya uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda ibyo bintu wigeze ubibonaho
ewe cyane rwose mbere ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye yahisemo ko tumurindira umutekano umuntu burya nubwo yaba afunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amureba ni ukuvuga ngo haba hari ubwiherero nicyo bwagenewe rero niba umuntu akwiye no gusakwa bikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro ariko uburyo bikorwamo rwose bitesha umuntu agaciro bibangamiye uburenganzira bwa muntu hari undi mucungagereza wadusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije ibitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakuje hasi ikibuno noneho ikindi wasa nk'aho ari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ijwi rya amerika yagize amatsiko yo kumenya ibyinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko twabibwiwe n'uyu mucungagereza kenshi kenshi ibintu nabonye ariko ubu telefoni buto amafaranga ibyo bintu n'abagore burya bajyaga bapakira itabi umugore apakira hose akahapakira umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina cyane cyane cyane rwose akabibikamo byaba bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza urwego rw'igihugu rw'amagereza mu rwanda rurabihakana madamu therese kubw'imana uvugira uru rwego yandikiye ijwi rya amerika ubutumwa bugufi bugira buti ibyo ntabwo bibaho rwose ntabwo binashoboka tuvugana na madamu prudence umurungi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kw'aya makuru ubundi nyine ni ihohoterwa nyine ntabwo byemewe ariko twebwe ku giti cyacu so far nta muri ripoti dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa si byo ariko nibura na inforomasiyo tugize ubwo abazajyayo muri monitoringi ubutaha n'icyo kintu bazakibaza ku bw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu kabone niyo yaba akiri imfungwa uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu kumugaragaza ko yataye agaciro atagifite agaciro kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora byagombye gucika rwose nta kamaro kabyo ni ibyo kwandagaza umuntu gusa abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu rwanda umwe mu bacungagereza baduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamu yamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza afite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini arabandanya ishami ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporte sans frontiere rsf mu mpfunyapfunyo ryamiriza ingingo y'umushikirizamanza muri sentare nkuru y'igihugu ya mukaza mu burundi isaba ko umumenyeshamakuru sandra muhoza afungwa imyaka cumi n'ibiri akongera agatanga ihadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi rsf ivuga ko igihano kiremereye muhoza wo mu kimenyeshamakuru la nova burundi asabirwa kitumvikana kumvikana kandi urubanza rwiwe rushobora guhinduka urwa politiki sandra muhoza yatawe muri yompi mu kwezi kwa kane k'uno mwaka yagirizwa guhungabanya umutekano no kubiba amacakubiri mu bandi biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa whatsapp ahuriyemwo n'abandi bamenyeshamakuru aho yavuze ku nkuru yemeza ko hari imipanga iriko yinjizwa mu burundi we arahakana ibyaha vyose yagirizwa mu kiganiro nagiranye na metro prosper niyo yankana haburanira sandra yatanguye ashima ko yashoboye kuburana kuko imbere byari byaranse ko aburana bivuye ku bukene bw'igitoro bwatumye hataboneka imodoka zunguruza abanyororo urubanza rwa madamu sandra rwaburanishijwe tugize imana bakamuzana kubera ko indagano ya mbere itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda ntibari bashoboye kumuzana kubera ko hari hagize ingorane z'imodoka izana abanyororo ku wa kabiri barabazanye hanyuma arahamagagwa umushikirizamanza arashikiriza sentare icyo yamwitwariye amwitwarira ku byaha bibiri kimwe ngo ni kurondera ubu gutera igihugu hanyuma ikindi cya kabiri kikaba cyerekeye ngo kuba yerekanye ko afise urwango rufatiye ku bwoko icyo bita mu gifaransa aversiyo rasiyale ibyo byaha bibiri nibyo yaburanishijwe ko hanyuma urubanza rurahava ruja mu mwiherero uwo mwiherero ibizovamwo bizomenyekana ryari nta tariki ntarengwa baduhaye bavuze ko urubanza ruzosomwa mu gihe gitegekanijwe n'amategeko ni ukuvuga ko amategeko ategekanya igihe kingana gute mu rubanza nkuru amategeko ategekanya ukwezi kumwe ni ukuvuga ko mu kwezi dushobora kuronka ingingo birashobora kuba imbere canke mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa cumi na kabiri ntibazorenza nawe itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuko niyo ukwezi kuzuba gukwiye ku by'ukuri muravye uko urubanza rwifashe uko rwagiye ruraba kuva rugitangura kuva gifatwa hari icizere mufise yuko igihano yasabiwe c'imyaka cumi n'ibiri n'ihadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi bizohava bitezurirwa nk'uko impande zitandukanye ziko zirabisaba harimwo ishami ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporte sans frontiere gametre prosper gana twebwe n'ivyo dusaba dusaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere nta ngabo yari afise zo gutera igihugu ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bavuga ko bo baratoye n'amajambo hagati y'abamenyeshamakuru bimwe bita gurupe whatsapp bamwe bakoreramo bari bamaze imyaka bakoreramo bayaga batera inkuru bacokozanya hanyuma bica bivamo akarambaraye kuri sandra bica bivamo ibyaha kubera ko hariho umwe atanezerewe n'ibyavuzwe kandi ariwe yari yanatumye bivugwa kuko niwe yatanze icya mbere cyatuma bavuga rero wavuze nk'uko yari kuba ariko abarira umugenzi cyangwa umuntu asanzwe cyangwa umuntu nuvuga bamenyeranye niwe byaciye bigora ubu nawe akaba ari sandara muvuga ngo ni umuntu umwe bitaryoheye uwo muntu umwe ari ku ruhande rw'ikigo amenyeshamakuru kuko biravugwa ko iyo gurupe watsapu irimo amenyeshamakuru ikabamo n'abandi bantu uwo muntu umwe muvuga ko bitaryoheye bikaba imvu y'uko urubanza ruca rutangura ari ku ruhande rwa rw'abamenyeshamakuru ari ku ruhande rw'ubutegetsi ari ku ruhande rw'abandi sinzi ko ari ku ruhande rw'abategetsi sinzi ko ari mugabo iconze ico n'umumenyeshamakuru nka sandra niwe n'umushikirizamanza yatoye kwicabona arimwo rero mubaza kwagiriza sandra mu bisanzwe ni ku mushikirizamanza yari yavuze ariko ntigeze amuzana na rimwe ntitwigeze tubona muri muri dosiye ico yavuze mugabo umushikirizamanza yavuze ko vyavuzwe n'uwo umumenyesha amakuru ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe hopote sans frontiere rsf mu mfunyapfunyo mu itangazo ryaryo ryanasabye yuko arekurwa kandi bidatevye bagasanga muri iryo shirahamwe urubanza rwa sandra muhoza ruzohava ruhinduka i- urubanza bise urwa politike niko mubibona namwe nimba ariko mubibona bishingiye kuki ni urubanza nyine rwahinduwe indumbero gusa sinavuga ko ko ari ibya politiki kuko bo eh, inzego z'ubutungane mu bisanzwe si- ntizotegereje kuba iza politiki kandi si iza politiki uje ndabona ko umenga kwabaye ukwihenda ku mategeko ukwihenda ku byerekeye ibyaha ku byerekeye ubutungane ico butegerezwa gukora harabaye ukwihenda ukwihenda rero si ukwa politiki kuko tuvuze ko ari imvo ya politiki ni ukuvuga ko kuva ku ku bajejwe politiki bose bakuru boba bafisemo uruhara ariko sinibaza ko hari uruhara- uruhara bafise hariho benshi bavyumvise gutyo nyene Maître Prosper niyo yankana mumburanira umenyesha makuru Sandra Muhoza twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika murakoze namwe ndabashimiye murakoze igisata kijanye n'abamenyeshamakuru ce tukibandaniriza muri repubulika ya demokarasi ya kongo abamenyeshamakuru bahunze intambara muri ico gihugu babangamiwe n'imirwi y'abagizi ba nabi mu ndwi imwe gusa bane barakomerekeye mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi abandi bahitamwo guhunga igisagara ca goma jimi shukurani bakomera yateguye inkuru ikurikira ni imibare yatanzwe n'abanyamakuru bahunze intambara synergie de journaliste de place ubu bacumbikiwe mu mujyi wa goma ritangaje ibyo nyuma y'uko mu ijoro ry'ejo bundi abanyamakuru batatu bahunze bakorewe ubugizi bwa nabi ubwo barimo bava mu kazi kabo aba barakubiswe bakuwe ibikoresho byabo birimo za kamera n'ibyuma bifata amajwi justin bizimana ni umuyobozi w'iryo shyirahamwe ubu ngubu dufite ikibazo cy'umutekano cy'abanyamakuru tumaze kubona abanyamakuru cumi n'umwe bamaze guhohoterwa bamwe bakwa ibyangombwa byabo bibafasha mu mu murimo w'ubunyamakuru abandi binjirirwa mu mazu yabo nko aha mu mujyi wa goma nta mutekano uhari Ah, hari bamwe basanzwe mu nzu bamwaka ni- n'ibyangombwa bye bi- bimwerekana yuko ari umunyamakuru n'ibindi bintu umwe muri bo ni patience cyuzuzo ngorora ukorera radiyo y'abaturage umoja yari isanzwe ikorera mu gace ka ngungu muri teritwari ya masisi yatangiye atubwira uko byamugendekeye hari hafi saa mbiri ziri kubura iminota mikeya mvuye muri redaction ndi gutaha mu rugo ngeze ku nivo ya terrain ya kajed abantu bane baturuka inyuma yanje babiri bari bambaye teni militaire imyenda ya gisirikare abandi bari bambaye imyenda y'abaturage basanzwe cyangwa se y'abasivile bari bafite imbunda bantunga imbunda bansaba ibyo nari mfite byose ntago natinze kubibahereza mbahereza byose isakam yari irimo dictaphone yari irimo telefone barabijana kimwe n'abandi banyamakuru uyu arasaba ubuyobozi gukaza ingamba z'umutekano we ndetse n'abandi bagenzi be bahunze icyo nasaba ku nzego z'umutekano ni ukumfasha gukora enquete eh, tukareba niba abo bagizi ba nabi baboneka ikindi ni ukongera umutekano ku banyamakuru bahunze en general n'abanyamakuru bose en general abanyamakuru bahunze baturutse muri teritwari za masizi na rucuru bavuga ko bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'urugomo ubwicanyi n'ibindi emile banyurwa umwe muri bo wari usanzwe ukorera radiyo y'abaturage la voix de virunga waganiriye n'ijwi ry'amerika avuga ko nta mahungiro bafite guturuka twagera ino mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri twageze ino baratwakira abanyamakuru ba hano kuri goma eh, ariko kundi uko mubizi eh, umutekano wo kuri goma genda nabi nabi eh, kugeza igihe cyo natwe banyamakuru dusigaye natwe duhirwa twa- bamenye ko abanyamakuru natwe dufite akamaro muri kino gihugu aba banyamakuru bavuga ko baterwa ubwoba n'abantu batandukanye batazwi igihe cyose batanze amakuru ku bibera mu nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo bavuga kandi ko baterwa impungenge no kubona iyo hari umunyamakuru wahunze uhuye n'ibibazo nk'ibi inzego za leta zidakora iperereza ryimbitse kugira ngo ababakorera ibyo bashakishwe bashyikirizwe ubutabera aba bavuga ko leta idahangayikira umutekano wabo kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'urwego urwego rw'igihugu rushinzwe itangazamakuru ari narwo aba banyamakuru bavuga ko bashyikirije impapuro zo gutanga ibirego ariko ntabwo byadukundiye ku rundi ruhande ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'abanyamakuru journaliste en danger ryabwiye ijwi rya amerika ko abanyamakuru bahunze bahura n'ihohoterwa biyongera ku bandi umunani basanzwe bakorera mu mujyi wa goma bakozweho n'ihohoterwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi tuvere wundi uhagarariye ishyirahamwe jede mu ntara y'ikivu ya ruguru arasaba abanyamakuru bose muri rusange kwitwararika cyane muri iki gihe umutekano utameze neza mu burasirazuba bwa congo
abanyamakuru bakorera mu bice bibarizwamo intambara bagomba kugira uruhare mu mutekano wabo cyane muri iki gihe nk'aha mu mujyi wa goma ndetse na kivu ya ruguru muri rusange aho umutekano ukomeje kuzamba aba banyamakuru bahunze biyongera ku bandi umunani bamaze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa ariko basanzwe bakorera hano mu mujyi wa goma tugerageza kureba inzego za leta zibishinzwe kugira ngo zite ku burenganzira ndetse n'umutekano w'abanyamakuru inzego z'umutekano zigomba kurinda abanyamakuru cyane mu kazi kabo ka buri munsi
raporo ya jede yo mu kwezi kwa cumi igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na kane abanyamakuru bagera ku ijana na mirongo irindwi na bane bo muri kivu ya ruguru bahuye n'ihohoterwa mirongo ine na barindwi muri bo barakomereka abandi bagera kuri cumi na babiri baricwa ishyirahamwe journaliste en danger rivuga ko kuba mu gihugu habarizwamo ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro bikomeza gushyira mu kaga umwuga w'itangazamakuru cyane cyane mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho akenshi abanyamakuru batubahwa kimwe n'abandi banyagihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika mu kanya turasezerana ariko imbere y'aha politiki ya amerika aha i washington dc ubutegetsi bwa perezida joe biden buriko burategura iherekanwa bushasha n'ubw'umukuru w'igihugu yatowe donald trump none bigenda bite muri ino minsi mirongo irindwi n'ine iri hagati y'umunsi w'amatora ni ukuvuga itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi na rimwe n'umunsi w'irahira azoba ari itariki ya mirongo ibiri y'ukwa mbere k'umwaka uza mugenzi wacu thomas kamirindi arabigarukako iyi nzibacyuho ikurikiza umurongo ngenderwaho w'itegeko ryitwa the presidential transition act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu n'uko ryagiye rivugururwa kugera mu kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri rivuga ko perezida wa repubulika ucyuye igihe ashyiraho inteko mpuzabikorwa yitwa white house transition coordinating council byibura amezi atandatu mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu ishinzwe kugira inama inzego za guverinoma uko zigomba gutegura no kwitegura ihererekanyabubasha no korohereza imikoranire yazo na komite y'inzibacyuho ya perezida watowe igizwe n'abakozi bo hejuru ba guverinoma n'abandi bantu ku giti cyabo perezida wa repubulika ashima ubunararibonye n'ubushishozi perezida watowe nawe ateganya komite igomba gukorana n'inteko n'izindi nzego za guverinoma zose trump yashinze iye mu kwezi kwa munani gushize yayihaye kuyiyobora umutegarugori witwa linda mcmahon wahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibigo by'ubucuruzi bito bito kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku butegetsi bwa mbere bwa perezida trump n'umuherwe howard latnick wateye inkunga cyane trump mu kwiyamamaza kwe mu matora arangiye komite irimo kandi na visi perezida watowe wa trump jd vance n'abahungu babiri bakuru ba trump donald trump jr na eric trump n'abandi aba bandi nk'uko itegeko ribiteganya ni amatsinda y'abantu perezida watowe agena bakajya muri minisiteri n'ibigo bya leta kumutegurira uko azahita atangira gutegeka akimara kurahira itegeko rivuga ko guverinoma ibagenera ingengo y'imari ibiro n'ubundi buryo bwose bwo kubohereza akazi kabo ikigo cya leta gishinzwe kubishyira mu bikorwa cyitwa gsa general services administration risobanura kandi ko ibikorwa byo gutegura ihererekanyabutegetsi bigomba gutangira iminsi itanu nyuma y'amatora gsa igenera kandi perezida na visi perezida batowe ibiro n'ibindi byangombwa bigomba kubafasha mu kazi kabo ko kwitegura kuyobora igihugu ibi biro bikomeza gukora kugera ku minsi mirongo itandatu byibura nyuma y'iyimikwa ryabo wakwibaza utese aba batowe baba bakora iki muri ibi biro icya mbere inzego z'umutekano n'ubutasi zigomba kubagezaho raporo mu nama bagirana nazo buri munsi imbonankubone icya kabiri baba barimo bashaka abazabafasha kuyobora igihugu perezida mushya agomba kwitegura gushyira mu myanya y'imirimo abantu barenga ibihumbi bine byibura igihumbi kimwe muri bo bagomba kubanza kwemezwa na sena y'igihugu mbere yo gutangira akazi kabo aha twavugamo ba minisitiri ba ambasaderi abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu n'abayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye naho ku birebana n'umukuru w'igihugu ucyuye igihe joe biden mu nzibacyuho arakora bisanzwe kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gutaha saa sita y'amanywa iminsi mirongo itatu mbere yaho ni ukuvuga nko mu matariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kabiri gutaha we na visi perezida ucyuye igihe kamara harris gsa izatangira kubafasha kwitegura kugenda izabatera inkunga byibura amezi arindwi azakurikiraho by'umwihariko igomba gutegurira biden ibiro azakoreramo ubuzima bwe bwose abakozi babyo n'ibikoresho byabyo ijwi rya amerika no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo ndabashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe yakoze na diyataha twari kumwe muhinga bw'ivyuma tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje tuzosubira mu biganiro byo ku munsi wa